bandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri mikro muri kumwe na joe diane ninahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye tukayahera kuyagezweho hirya nino ku isi na mugenzi wacu aloyise bigirimana
mwaramutse diane tuyahera kuyavugwa ku mugabane wa afurika abantu cumi na batatu barapfuye abandi umunani barakomereka muri algeria ejo ku munsi w'imana igihe bisi yunguruza abantu yasekana n'ikamyo mu buraruko bushira uburengero bw'icyo gihugu iryo sanganya ryabereye mu ntara ya naama ku birometero amajana atandatu na mirongo itanu mu bumanuko bw'umurwa mukuru arge nk'uko byashyikirijwe n'ubutegetsi abategetsi bavuze kandi ko batanguje amatohoza yo kumenya icyateye iryo sanganya amasanganya nk'ayo y'imodokari mu mabarabara ategwa cyane cyane n'umuvuduko urenze urugero w'imodokari arakunze kuba muri icyo gihugu cyo mu buraruko bwa afurika intagondwaza abajihadisite barishe abasirikare batanu ba mari mu mutego zateze ejo ku munsi w'imana hagati na hagati muri icyo gihugu igisirikare cya mali cyavuze ko cyatanye mu mitwe n'umugwi utaramenyekana w'abakora iterabwoba cyongeye koko imodokari zitanu z'igisirikare cya mali zaturiwe kandi na zitatu z'abateye nazo nyene zirasamburwa eka n'intagondwa zitatu ziricwa kuva izo ntagondwa zishingiye ku idini rya kisilamu zitangura ibitero mu buraruko mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri muri mali mari imaze gutakaza ibihumbi by'abanyagihugu benshi bagizwe n'abasivile abo bicwa mu gihe amakungu hamwe n'inteko za onu iz'ubufaransa n'iza afurika ziri mu gufasha muri mari kurwanya abo baroberi ahandi havugwa ibitero by'intagondwa muri afurika ni muri burkina faso abakekwa kuba intagondwa z'abajihadisite barishe abajandarume batatu mu buseruko bwa burkina faso ejo ku munsi w'imana nyene kandi n'abantu batari bake bataramenyekana gushika ubu ntibazwi irengero abajejwe umutekano bavuze ko izo ntagondwa zateze igisasu giturika mu ibarabara imbere yo kurasa imodokari zarimwo abajandarume bari baherekeje abakozi b'amashirahamwe acukura ubutare imigwi y'abajihadisite muri burkina faso irakunze gutera abakozi b'amashyirahamwe acukura izahabu kimwe muri ibyo bitero cyahitanye abashika mirongo itatu n'umunani mu kwezi kw'icumi na kumwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda
washington ijwi rya amerika muri afurika kandi perezida wa afurika y'epfo sirire ramafoza ejo ku munsi w'imana yaratangaje umugambi wo gushyiraho pasiporo ya kovide cumi n'icyenda muri icyo gihugu mu gihe abagikekeranya ku kwiteza urucanco babandanya biyongera inyuma yaho bigaragariye ko abagabo batariko barahurumbira cyane urwo rucanco muri afurika y'epfo hamwe n'ikena ry'izo ncanco ryatumye leta igira amakenga kw'ico kiza gishobora kongera kurandagata mu ijambo yashikirije abanyafurika y'epfo kuri televiziyo perezida ramafoza yavuze ko gucandaga abantu arirwo rufunguruzo rwonyene bwo kongera kuzokugurura ubutunzi no gukinga ko hari ubundi bwoko bwa covid cumi n'icyenda bugira kane butera igihugu cya irani cyaremeye ko abagenduzi mpuzamakungu bagendura ahari amakamera agenzura ibibanza bihingurirwamwo ubumara bwa nikeleyeri hamwe no kuhafata amasanamu ya videwo iri tangazo ryashyizwe ahabona ku itariki ya cumi na kabiri y'ukwezi kw'icyenda inyuma y'ibiganiro byahuje rafael grossi arongoye ikigo cya onu kijejwe kugenzura ibya nikeleyere hamwe na muhammad islami arongoye ikigo cya irani kijejwe ibya nikeleyeri rwabaye urugendo rwa mbere rwa grossi muri irani kuba icyo gihugu kironse perezida mushasha ibrahim raisi mu kwezi k'umunani ibiganiro hagati ya irani n'ibihugu rutura ku kugenzura porogaramu ya nikeleyere ya irani byahagaze kuva mu kwezi kwa gatandatu mu ntango z'uku kwezi ikigo cya onu kigenzura iby'ubumara bwa nikeleyeri cyarasohoye raporo ivuga ko irani yongereje urugero rwo kuyungurura ubumara bwa iraniyumu
aloyize bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com nongere ndabashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika ikaze mu gice ca kabiri cano makuru ingingo nkuru nkuru zigiye kuyagira uburundi buheruka gufata ingingo yo kuduza amafaranga y'ikiro c'ikawa yimburwa n'umurimyi kigiye kugurwa amajana indwi mu gihe cahora ku mafaranga amajana atanu na mirongo itanu y'amarundi abarimyi barashima ariko bagasaba ko ico giciro kiduzwa gusumvya uko biri bongeye amahera make n'ukuri urabye rikaja ku gihumbi n'abiri gutyo n'akarorero camwe catatu vyovana harimo akarasho gatoya mugabo bivanye n'imvune cane igitego cy'ikawa gifishe twari dukwiriye yuko umurimyi yongerwa amahera igihumbi aba ni bamwe mu barimyi b'ikawa bo ku mutumba wa gitebe turi muri komine mugina y'intara ya cibitoke iherereye mu buraruko bushira uburengero bw'uburundi mu rwanda naho havugwa ibitigiri vy'abiyahura vyiyongera ano makuru yose arimo n'ayagezweho mu gisata ca sport mu rwanda no mu burundi turara kurambura mu kanya isasi nongere ndabaha ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika leta y'uburundi iherutse gufata ingingo yo kuduza amafaranga y'ikiro c'ikawa yimburwa n'umurimyi kigiye kugurwa amafaranga y'amarundi amajana indwi mu gihe cahora ku majana atanu na mirongo itanu abarimyi barashima ino ngingo ariko bagasaba ko ikawa yoduzwa cane agaciro kuko ku bwabo itungisha abayirangura kurusha abayirima ibindi kuri ino nkuru tubibaza mugenzi wacu elojuri kaneza akorera mu biro vy'ijwi rya amerika i nairobi muri kenya leta y'uburundi imenyesha kuri ko yita ku rutare kugira abarimyi b'ikawa boroherwe kandi baronka ivyankenerwa vyose mu ntumbero yo kugwiza umwimbu uzobashoboza kubona inyungu yisununuye itanga akarorero ku matuta y'imivyaro y'ikawa yegereza abanyagihugu kunagura ibipimo ukuronsa ifumbire abarimyi b'ikawa ku gihe n'ibindi emmanuel ndorimana umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bujejwe uburimyi yemeza ko n'ikibazo c'agahembo kahora gateba gushikira abarimyi ubu catorewe umuti aha yari muri komine butaganzwa mu ntara y'akayanza mu buraruko ahabereye isekeza ryo guhemba ku nshuro ya kabiri ari nayo ya nyuma mu mwaka ikawa yagurwa amajana atanu kiro c'ikawa bitonoye bwa mu nyuma leta icirashirako mirongo itanu aba amajana atanu na mirongo itanu uwo mwaka rero yaraye kandi yaraye yiciye umurya twavuye ku majana atanu na mirongo itanu igaca yongera kwijana na mirongo itanu agaca amajana indwi siyo mwarose ariko abarimyi b'ikawa nk'aba bo ku mutumba wa gitebe muri komine mugina intara c'ibitoke mu buraruko bushira uburengero bavuga ko urugero amafaranga yadugijweko ku kiro rudahagije na gato bifuza n'imiburiburi ko ikiro kigurwa igihumbi n'amajana atanu turabye igiciro n'abo bacongeye y'amahera ni make cane urabye ibintu bija mu ikawa urebye amahera y'ubu nayo yarataye agaciro ayo majana indwi yonyene n'ikiro cy'umuceri kigura amajana indwi cyangwa ikiro cy'ibiharage uca uraba rero ko ibyo twirimira twebwe bifisa ibeyi ndende gusumba igiterwa njabukamazi kugira twebwe tubone abarimyi b'ikawa ko tworohewe nuko niburiburi udaha ku kiro catanu aho bafashije umurimyi w'ikawa kuko ikawa ntirikisaba umugeni ikawa ntiricyubaka inzu umva uca usanga amenga rero umuntu muto muto umenga asa nuko umenga yabaye intabwa mbongeye amahera make n'ukuri uravye rikaja ku gihumbi n'abiri gutyo n'akarorero canke icatatu vyovana ikindi leta yomenya ni igiterwa cera rimwe mu mwaka nk'ibigori urashobora kurima kabiri mu mwaka mugabo ikawa ni rimwe mu mwaka hari igihe no muwo mwaka uribura ugaca usanga rero uriko ushiramwo amahera utazogarutse ajeho mbere nakuze menga asa nuko ndaryishiramwo maze kubera ko ribuze amahera ryari rigeze ku majana atandatu na mirongo itatu navuga ati biriko birasa nuko biduga kandi amahera yari yarangiriye akamaro ayishizemo igitoki hanze riyafise idolari natwe nibaduhe nibaduhe bashimisha umurimyi n'ukuri harimo akarasho gatoya mugabo bivanye n'imvune cane igitego c'ikawa gifishe twari dukwiriye yuko umurimyi yongerwa amahera igihumbi kuko abanyagihugu ikawa kenshi bivanye n'imvune rifishe ntabwo bakivyitako vyishura ko birandura ibindi babisibisha ushoye usanga umurimyi ahomba yadepashije uburyo bwinshi mu gusasira mu kupomba kumwenegihugu abona amenga iyo ariko arava n'iyo ariko araja ko nta ntambwe iraba arashikako cane abandi barimyi bo mu ntara y'akayanza mu buraruko imwe mu nyimbukamwo ikawa nyinshi bifuza ko abaguzi mvamahanga biyizira ku matonorero aho gucisha ku bandi bantu n'amashirahamwe bemeza nabo nyene ko habaye ukudebukirwa abarimyi benshi basubiriza ikawa ibindi biterwa haya ku isoko mpuzamakungu mugerageze kudufasha gushikira barya abaguzi bo hanze babe baduza agaciro kugira ngo umurimyi aronke akisunuro ko turavye igiciro dufise ubu ni ukuri ntigishemeye cyane jewe ndi umurimyi w'ikawa nta ka- mu mirimo ya minsi yose nta kazi kandi mfise nako kurima ikawa yacu ko tubona amafaranga dushikira nabi nabi ko twifuza kuyikarangira twebwe nyene tukayibishira mu bupaki bwiza twebwe nyene tukayishura ku isoko mpuzamakungu urya muguzi yayinwa ku bwa nyuma ico nico twifuza ko coba kandi mwobona ibi vyofasha igihugu bigafasha n'abanyagihugu uri umurimyi w'ikawa gaharura kuva ikawa ugitangura kuyirima kugera ku myaka ine aho itangurira kwama ibisasizo hari igihe ari byo ugura amahera uvyikoreza amahera gusasira ubwawe ntushobora gusasira uri wenyene urahiga umukozi haragera igihe nyene usanga hageze no kuyikata ukayiharurira hirya no hino uza gusanga bitari munsi y'ibihumbi nka magana atanu biba vyaragutwaye kurinda ugeraho uvuga ati ndaronse umwimbu wa mbere ikiro c'ikawa ari igiterwa mpuzamakungu gishoka hanze kirushwa amahera n'igiterwa c'ibiharage vyirumva ko ari ibitera soni kuri twebwe abarimyi harimo ubuhombe cane kuko nta yindi nzahabu twari dufise mu burundi hatari izo kawa nyene benshi muri twebwe abarimyi bamwe bamaze kuza barazirandagura bazisubiriza ibitoke kuko babona igitoke cama gatatu mu mwaka ugasanga ku ngundi umuntu arakura igitoke atari co kimwe ikawa bwabo dutera umwete kumbe ikiro c'ikawa bakakiduza ntaco buza n'uwayihevye adasubira kuyikorera umunyabanga ntagahezwa mu bushikiranganji bujejwe uburimyi arahumuriza ko ibiciro bizogenda bidubuga uko umwimbu wiyongera leta iriko irerekana akigoro itegerezwa gushigikira abenegihugu bayo kugira ngo bateze imbere igihugu kuko bizoza biragenda neza mukimbura ikawa nziza y'akanovera ikaronka amafaranga yisununuye nta nkeka ko nayo izoheza ikaduza urutoki ishaka kungukira ku benegihugu leta iriho kubera mwebwe ndetse noneho leta n'ibandi ni mwebwe nyene ikibonetse cose rero leta izoheza ikibashikirize ikawa yinjiriza igihugu cy'u Burundi ibice mirongo irindwi ku ijana by'amafaranga y'agaciro buri mwaka hisunzwe ibitigiri by'ubushikiranganji bw'ikigega ca leta umwimbu wayo hari igihe ushika ku matoni ibihumbi mirongo itatu eroje urikaneza ijwi rya amerika Eloge urakenuye tukiri kuyavugwa ku Burundi president w'ico gihugu aheruka gutanguza icese rusansuma izokorwa mu gihugu cose ni rusansuma igamije kumenya ingene abarundi bose bangana gushika ubu ingene babayeho n'ubutunzi bafise ingene bungana naho buturuka rusansuma y'igihugu cose yaheruka mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani umenyesha amakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru atubwire ku muriri w'ino nkuru rusasuma nkuru y'igihugu cose yatangujwe icese kuri uyu wa gatanu izorangira mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri umukuru w'igihugu perezida evariste ndayishimiye yuguruye ibikorwa vy'iyo rusansuma ahamagarira abantu bose baba mu burundi kuyitabira atanumwe avuyemwo bitekanijwe ko abayikora bazoca ku rugo rwose mu gihugu ku mitumba yose iri mu burundi tubahamagariye kwitabira iyi rusasuma tubasaba kandi kuzokwishura neza ibibazo bazobabaza kugira ngo ntihagire urugo na rumwe rwobura ayo mahigwe canke ngo ruhave rutanga inyishu zitarizo abatazokwitaba rusasuma bizoba bisa n'uko batari mu gihugu kuko ibiharuro vyiza nivyo bifasha mu iterambere ry'igihugu bigatanga ishusho y'ingene ibisata bitandukanye vyifashe mu gihugu bikerekana kandi n'ahakwiye gushirwa inguvu nyinshi mu guteza imbere igihugu bitubera nk'umunzane upima aho igihugu kigeze mu iterambere ry'abenegihugu mu bijanye n'ingene babayeho uko bakika umusaya n'aho bakura mikoro ndizeye yuko abantu bose bagiye kuja ku kivi kugira ngo isuzuma rize rigere risanga twese tumeze neza kuko mu migenzo y'ikirundi ntawuhaya ubukene ntawuhaya amabi kuri we iyo rusansuma igira kane inyuma y'izindi zabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi n'icenda muri mirongo icenda no mu bihumbi bibiri n'umunani rusansuma yatangujwe icese uyu munsi iranafise ico itandukaniye ko n'izo zindi nk'uko perezida ndayishimiye yavyibukije ku mugwa mukuru w'ubutunzi i bujumbura zozo zagarukira kuri rusasuma y'abenegihugu n'uburaro gusa iyi rusasuma izofasha no gutororokanya ibiharuro bijanye n'uburimyi n'ubworozi nayo ibizovamwo navyo nivyo bizofasha leta gushira mu ngiro imigambi yo guteza imbere bimwe biboneka igisata c'uburimyi n'ubworozi mu ntumbero yo kugira ngenderwako mu kurwanya ubukene maze rya hangiro ry'ingene dushaka ko Burundi bwaba bumeze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu turishige ko bidatevye kuko murabona dusigaje imyaka itatu gusa bizodufasha rero mu ngo zacu kwisuzuma no kubona aho turiko turagwiza umwimbu n'aho twadebukiwe gutyo bidufashe kwigira inama ikigo kijejwe kwegeranya ibiharuro mu gihugu istebu kiributsa bikuru bikuru bizoshimikirwa ko iruhande yo guharura baba mu gihugu nikora ndayishimiye ni umuyobozi mukuru wa istebu ubwa mbere icyo duteza kuraba ni ukubanza kumenya igitigiri cy'abarimyi n'aborozi mu burundi ni ikihe mbe borora ibiki barima ibiki bafite ibihe bikoresho bakoresha kugira ngo bashobore kurima hariho ibikoresho bigezweho cyangwa bakoresha za ibikoresho bya kera hanyuma tuzajya dukora ama- andi matohoza yimbitse mu bijyanye n'uburovyi n'uburimyi bw'imboga n'ivyamwa n'abatera ibiti borora inzuki uwundi mugambi w'iyo rusansuma no gukangurira abarundi kugabanya imvyaro nk'uko bishikirizwa n'umushikiranganji w'amagara y'abantu tade ndikumana leta y'uburundi irajwe ishinga n'uko abenegihugu bogira amagara meza gutandukanya imvyaro no kuvyara bake ni inkomoko y'amagara meza nico gituma duhamagariye abenegihugu kugabanya imvyaro kugira dushikire rya hangiro ry'igihugu cacu ry'uko mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatanu ata muvyeyi yorenza abana batatu ico gikorwa ca rusansuma nkuru gifashwe mu mugongo na oni biciye mu gisata cayo kijejwe abanyagihugu n'igwirana ry'abantu finwape ikigo istebu cerekana ko gifatiye kuri rusansuma iheruka n'ingene abanyagihugu biyongereye ubu abarundi barenga gato imiliyoni cumi na zibiri ibice cumi na bitatu kw'ijana vyabo baba mu bisagara mu gihe ibice birenga mirongo umunani kw'ijana nabo arabarimyi Pierre Claver ni nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyabandanirize mu rwanda ahavuga ibitigiri vy'abiyahura bibandanya kwiyongera abajejwe amagara y'abantu muri ico gihugu bakeka ko ingaruka za covid ya cumi n'icenda ziriko zibigiramwo uruhara bamwe mu bagerageje kwiyahura ariko ntibabishike ko bo basaba ikibano kwegera abafise ibibazo mu ntumbero yo kubarinda agahinda k'umurengera rimwe na rimwe kabatuma biyahura inkuru y'umenyesha amakuru wacu i kigali mu rwanda asumta kaboyi imibare igaragazwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rib yerekana ko mu myaka ibiri ishize abantu bagera kuri magana atanu mirongo irindwi na batandatu aribo biyahuye umuvugizi w'uru rwego murangira thierry yatangarije radiyo ijwi rya amerika ko bagikora ubusesenguzi bwimbitse ku cyaba gitera iki kibazo nubwo impamvu zitera abantu kwiyahura zigenda zitandukana ku muntu ku wundi abagerageje kwiyahura bakabireka batarabibasha bavuga ko imibanire mibi mu miryango n'ihungabana biza ku isonga mu byatuma umuntu yiyambura ubuzima madamu mukanziye goreti ni umwe mu bashatse kwiyahura ariko akaza kubireka atarabigeraho yasobanuye bimwe mu byabimuteye nanjye rero byambayeho ihungabana ni ribi cyane ntangira no gutekereza ibibi gusa byambayeho ibyiza ndabyibagirwa nkibuka ko na- nabyaye umwana agahita apfa nkibuka ko inda zavuyemo nkumva nk'ijwi rimbwira ngo ukeneye kuruhuka numva noneho kubu- ku- kuba urugo runaniye nari nabibonye ko rwananiye ariko natangiye guta- gutangira kumva noneho i- poroje nsigaranye ariyo gupfa bari baranayibuze kumva abantu bavuga ngo ngo igiti cy'impungu ngo iki n'icy'imbeba kirica utu tuntu nagiye ntangiye kudutekerezaho ntangira no gushaka no gufata impapuro ndazica nda- nkajya mvuga ngo uyu ndamwandikira ibi ndamwandikira ibi hari abundi bushime hari abundi bugaye M- maze nk'iminsi ibiri mbi- mbitekereza numva byarangiye numva ndimo kubitegura nibwo numvise ijwi rimbwira ngo ibuka inama ujya ugira abandi kuba ubabwira yuko i- ibyiza biri imbere babwira yo inkuru ya yosefu yuko yaciye mu bikomeye ariko bikarangira a- ageze ku cyo imana yamuteguriye kandi biciye mu mibabaro nahise numva urumuri runjemo ntangira gutekereza ibyiza noneho ntangira kumva ibyiza ifuhe ryo kubaho kugeza ubu nta rwego na rumwe rwari rwasohora ubushakashatsi ku mpamvu zaba zitera iki kibazo ariko ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu rwanda rbc gitangaza ko imibare ivugwa y'abiyahura yaba ari mike ugeranije n'abakirwa mu bitaro baba batabashije kwiyahura dr jean damascene yamuremye ushinzwe agashami gashinzwe ubuzima bw'indwara zo mu mutwe muri rbc avuga ko hari abantu bakira kwa muganga bagizweho ingaruka zo gushaka kwiyahura ariko ntibabigereho Eh, iyo urebye abiyahura ni benshi kurenza abavugwa kubera ko hari n'abiyahura eh, ndetse eh, abantu bakabigira n'ibanga twafashe eh, imibare yo kuva mu kwa gatatu kugera mu kwa gatandatu muri uyu mwaka dusanga abateshejwe kwiyahura bakaza mu bitaro kwa gatatu kwa kane kwa gatanu no kwa gatandatu twari tumaze kugira abantu magana arindwi mu bitaro na na n'amasantere de sante twashushe n'ababigereranya n'umwaka ushize wa makumyabiri ariho twabonye ibibazo bya kovide dusangaho twari twagize magana arindwi mirongo ine na batandatu twagerageje kureba umwaka wabanjirije kovide ari we bibiri na cumi n'icyenda twari dufite abantu gusa magana atatu na mirongo ine na babiri murumva ko mu mwaka wakurikiyeho abantu bikubye inshuro ebyiri uyu muganga agaruka ku mpamvu zimwe na zimwe zitera abo bantu gushaka kwiyambura ubuzima babaga bafite ibibazo byo kumva batifitiye icyizere badafite n'icyizere cyo kubaho abenshi babaga bafite ikibazo mu mibanire yabo n'abandi bantu babana niho nshaka no gukura urujijo ku bantu bibwira ko umuntu yiyahura kubera imibereho mibi abenshi ntabwo ntabwo ari abantu bameze nabi hari abiyahura kandi bafite ibintu nyine iyo umuntu abihiwe n'ubuzima hazamo kwiyanga no kwanga ibintu byose ndetse n'abandi nawe ubwawe ukiyanga ari byo biri bugaragazwe n'agahinda gakabije kugeza ubu abahanga mu by'ubuzima bwo mu mutwe batangaza ko mbere y'uko abantu benshi biyahura babanza kubigaragaza madamu mukanziye yumvikanisha ko umuryango nyarwanda ukwiye gufasha abantu bafite ibibazo binyuranye bataragera ku rwego rwo kwiyambura ubuzima tubonye umuntu agenda ava mu bandi yigunga mwaganira akavuga ati ndumva gupfa bihindukira kubaho ari umuntu mwiza yamukurikirana ahari hari urukundo haje urwango nk'umuntu wakundaga kubera yakubwira ngo ndakwanga utazi ikintu kibi wakoze gihambaye ndibuka ko najyaga nandika utubarwa nkambwira ngo mbabarira niba hari ikintu wakoreye ndabona utavuga ese imyaka umaze tutavugana urumva bimeze bite urugo rubi rurica ugapfa uhagaze ibyo rero abantu b'inshuti zacu tubafashe gutyo tubamenye mbese winjire mu buzima bwe kugeza aho uvuga utari kuyu umuntu afite ikihe kibazo ko amubwira ngo nasinzira mbese bya bindi byiza nubibona agenda abivaho nawe yaba ari igihangangiye gute umenye ngo afite ihungabana rishobora no kumugeza muri depresiyo akenshi bivuga kwiyanga burundu kumva wakwiyaho imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms rivuga ko abantu miliyoni imwe biyahura ku isi buri mwaka bivuze ko buri masegonda mirongo ine hari umuntu uba wiyahuye asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
ayagezweho mu gisata ca sport n'imikino ubu naho tuhera mu gihugu c'u Burundi aho mu mupira w'amaguru imigwi ya Bumamuru na Message Ngozi yaserukiye Burundi mu nkino za Afrika atanumwe watahukanye intsinzi muri basketball naho mu nkino zibanziriza ihiganwa imirwi ya Remesha New Star Dinamo n'Urunani iramaze kuronka uburenganzira bwo kuzokina igice gikurikira mu kurindira ko iyindi migwi ikina reka ibindi tubibaze mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Izo nkino zatunganijwe n'ubuyobozi bushasha bw'ishyirahamwe rya basketball mu Burundi mu kwitegurira ihiganwa rishasha ry'uno mwaka. Umugwi wa Remesha mushasha mu higanwa ry'Ibujumbura niwo watangaje abantu benshi mu kwirahira Kerne yatwaye igikombe cy'ihiganwa ry'Ibujumbura mu mwaka uheze ku manota 78 kuri 69. Umumenyereza w'uwo mugwi urimwo abakinnyi benshi bavuye muri Jimkana Eme Bitagoye amenyesha ko iyo ntsinzi yabanejereje mu mugwi wabo ugikeneye byinshi twebwe bwa mbere na mbere hari ingorane twagize z'abakinnyi bashasha dufise bataziranye n'abandi twashoboye gukina idefanse ya omaome mugabo kubera kutamenyerana kw'abakinnyi bashasha n'abasanzwe bariho hari ukuntu wasanga batumvikana mugabo twashoboye gukina umupira unyaruka turashobora kugira gutsinda uwo mumenyereza yatwaye ibikombe byinshi amenyereza new star amenyesha ko no muri remesha azanywe no gutwara ibikombe twebwe twebwe twaje muri iri higanwa kugira dutware ico gikombe niyo objectif twaje dufise Eh, kandi ibaza ko tuzo- tuzobishikako turafise icizere Eh, murabona ekipe imaze umwaka wose itariko irakina eh, iri muri manque de competition hama ikacishika itsinda eh, ekipe championne au niveau eh, y'i Bujumbura Eh, ndibaza yuko ari ibintu vyiza vyiza twerekanye ko ariho turi mu mugwi wa kerne umumenyereza wawo aremeza ko basamaye mu minota ya nyuma intsinzi cibaca mu ryahumye iya mbere ni uko hariho eh, abakinnyi bashasha tutarashobora kumenyerana cyane rwose nk'uko ngo dukine ejo nk'iyo twari dusanzwe twa- eh, dukina ni kimwe mu bintu bituma uno munsi tutariko turakina neza ama match nk'uko tubyifuza ariko kandi match y'ubu nyine ica kimwe mu bintu bya tumwe tuyitakaza habayemo manque ya concentration Eh, novuga ku kanyuma kugira ngo bace badutsinda paniye yatumye batuja imbere amanota abiri Eh, paniye ya 3 point twari imbere inota rimwe baca batuja imbere amanota abiri kuri paniye ya 3 point ariko nizera ko tuzoshobora gukosora hanyuma niyo twagaruka mu rukino mu zindi nkino zabaye dinamo yatsinze egre noir ku manota mirongo irindwi n'umunani kuri mirongo itandatu nane urunani rutsinda muzinga ku manota mirongo umunani n'icenda kuri mirongo itanu n'atandatu nayo new star ikaba yarigishije basketball umugwi wa mutanga united mu kuwutsinda ku manota ijana na mirongo ibiri n'atanu kuri mirongo itandatu n'indwi mu mupira w'amaguru naho imigwi y'uburundi iriko iraserukira uburundi mu nkino za afurika ntiyavyitwayemo neza cane umugwi wa bumamuru ukina inkino z'imigwi yatwaye ibikombe iwabo wanganije na diable noir yo mu gihugu ca congo brazzaville ubusa ku bundi umugwi wa bumamuru ukaba wakiniye i dar es salaam ku kibuga ca azam kuko mu burundi ibibuga vyose ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri africa caf ryabihagaritse kuko bidakwije ibisabwa kugira vyakira inkino mpuzamakungu inigere naho mu nkino zihuza imigwi yabaye iya mbere iwabo message ngozi yanganije n'umugwi wa union sportive de la gendarmerie igitsindo kimwe ku kindi urukino rwo gusubiriza message ngozi nayo nyene ikazokinira i Dar es Salaam muri Tanzania kubona rero imigwi y'Uburundi ikinira inkino zayo hanze y'Uburundi n'agahombo gakomeye kuko ikina itagira abayishigikiye Desire Tungimana Kigali Ijwi ry'Amerika Desire Hatungimana cukorerwa mu ngata na mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda wagiye kutubwira ayagezeho mu gisata ca sport mu gihugu c'u Rwanda.
mu mupira w'amaguru ejo ku cyumweru ikipe ya APR FC yo mu Rwanda yahuye na Mogadishu City Club yo muri Somalia ni mu mukino ubanza w'icyiciro cy'intangiriro mu guhatanira igikombe cya Afurika cy'amakipe yabaye ya mbere iwayo uyu mukino wabereye muri Djibouti warangiye amakipe yombi aguye miswi kuko yanganyije ubusa ku busa umukino wo kwishyura uzabera hano i Kigali kuri iki cyumweru tariki ya cumi n'icyenda y'ukwezi kwa cyenda ikipe izakuramo indi hagati ya APR FC na Mogadishu City Club mu cyiciro gikurikiraho izahita ihura na Etoile du Sahel yo muri Tunisia mu mukino w'intoki cya volleyball irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika cy'ibihugu ririmo kubera mu Rwanda rirakomeje mu cyiciro cy'amakipe y'abagabo ejo bundi kuwa gatandatu nibwo hamenyekanye amakipe ane agomba gukina imikino ya kimwe cya kabiri kirangiza uyu munsi kuwa mbere ikipe y'igihugu ya Kameruni yasezereye Nigeria yitsinze amaseti atatu kuri imwe Tunisia ikuramo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yo kuyitsinda amaseti atatu ku busa Misiri yavanyemo Uganda ku maseti atatu kuri imwe hanyuma Maroc isezerera ikipe y'igihugu y'u Rwanda yitsinze amaseti atatu ku busa inzozi z'abasore b'u Rwanda bayobowe n'umutoza w'umunyabrazil Paulo de Tarso zahise zirangirira aho nubwo bari bafite intego yo kuzagarukira kure hashoboka muri iri rushanwa objectif dufite ni uko nk'amukinnyi mu mutwe aba avuga yuko bya- byaba byiza tugeze kure hashoboka ko turi iwacu so tuzagerageza mu minsi mike dusigaranye twitoze volleyball ni umukino wari ugeze ku rwego rwiza uza kuzasubira inyuma mu myaka mike ishize ariko uyu munsi nkeka yuko hari ikintu kiziyongera kikazamukaho gatoya uyu munsi kuwa mbere hateganyijwe imikino ya kimwe cya kabiri kirangiza guhera saa munani kameruni irahura na maroke hanyuma misiri iza gucakirana na tunisiya guhera saa kumi mu cyiciro cy'amakipe y'ibihugu y'abagabo muri iri rushanwa ry'igikombe cya afurika cya volleyball amakipe cumi n'atandatu niyo yaserutse akaba yaragabanyije mu matsinda ane itsinda rya mbere ryari rigizwe n'u rwanda uburundi uganda na burkina faso mu itsinda rya kabiri harimo tunisiya nigeria etiyopiya na sudani y'epfo itsinda rya gatatu ryari rigizwe na kameruni repubulika iharanira demokarasi ya kongo nigeri na mali naho mu itsinda rya kane hakabamo misiri maroke kenya na tanzania mu cyiciro cy'amakipe y'abagore irushanwa ryo guhatanira igikombe cya afurika muri volleyball ryatangiye ejo ku cyumweru muri kigali arena i remera amakipe icyenda niyo yitabiriye akaba agabanyije mu matsinda abiri mu itsinda rya mbere harimo u rwanda senegali maroke na nigeria mu itsinda rya kabiri hakabamo kameruni kenya uburundi tunisiya na repubulika iharanira demokarasi ya kongo yari claude munyandinda i kigali akaba ino duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano gatondo dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bibashikire kuri mikro mwari kumwe na jewe diana nininahazwe yakoze fasil gebehu yavyegeranije twese ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kubandanya mururanirwa mu vyo murimo vyose naho ubutaha
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.